make una good evening my country pipo we don come as we dey always come to give una gbedu-gbedu news from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata una suppose don dey familiar with the voice my name never change na still nage adebayo zainab make we sharparly do am as we dey always do am make we first take the small matter before we go enter the food tori the part of the matter wey dey my table this evening federal government don tell we nigeria say make we calm down say dem no go increase fuel price for june hmm. we pray so di governor of kaduna state Governor el-rufai don sack lecturers and nurses wey dey below level fourteen. hmm. <laughs> na wow ogun state dem don ban sales don ban industrial gas for di for di state nysc don task up member on how to take all di covid nineteen protocols into use make una dey follow me dey go we go enter the full matter federal government don speak on the matter of fuel increment dem don tell we nigeria say make we calm down say dem no go increase the fuel price for june the minister of state for petroleum for state for petroleum timpaya silva don talk say make nigerians calm down say despite all the things wey dey happen for the country say dem no go increase the fuel price upon all the meeting wey the governors dem wey dey do on top say make the federal government increase the fuel price the state for petroleum the minister for state for petroleum don talk say nothing like that go happen So even though if they wan increase the fuel price no be now they go do that one we pray so o the governor of kaduna state governor el rufai don sack lecturers and nurses wey dey below level fourteen e talk say the reason why e sack dem be say dem join the strike the four day strike wey nlc for the state do di govnor don direct di ministry of health make dem sharply put vacancy for di replacement of those pipo wey e sack and also for di replacement of some state university lecturers wey e sack. Hmm. oga o ogun state dem don ban industrial gas for di state di state don put temporary ban for di sale of industrial gas to reduce di multiple explosion wey dey happen for abeokuta NYSC COP member on how to take use your to how to take use of all the COVID-19 protocol on how to go dey do am wey dem no go catch the COVID-19 the deadly disease wey dey outside hmm funabai dem make we dey careful o oh. all the news wey dey go round about kidnapping here kidnapping up and down make god dey save us o oh. anything wey go warranty wey we go use dey dey outside for ten o'clock make we dey take avoid am o oh no leave house without telling anybody take your phone along with you o oh. no go dey waka for place wey dey silent may god dey save us o oh. no be only funabites i dey refer to all of us wey dey school may god dey protect us o oh. till then next week we go meet again my name never change na still una girl adebayo zainab make una have a wonderful week ahead make una take care of una sef make una no forget to follow us on our facebook page campus weather funab make una no forget to always click on our link on our whatsapp link whenever you see am on our twitter page also and on our instagram page make una take care of una sef